bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu gihugu c'u Burundi ku murwa mukuru wa politike Igitega hakoraniye inama igira gatanu y'urwaruka ku rwego rw'igihugu abayirimwo bagizwe n'abaserukira abakiri ku ntebe y'ishure abahejeje amashure abo mu mashirahamwe yigenga abanyamigambwe n'abandi President Evariste Ndayishimiye niwe yayuguruje none rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe urugamba kurwanya ubukene kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo uyu ni perezida w'uburundi evariste ndayishimiye atanguza inama igira gatanu y'urwaruka rwo mu gihugu c'u burundi hakurya yo mu burundi mu rwanda naho urwego rujejwe iperereza ribe mu mpfunyapfunyo rwongeye gushengeza madamu adeline rwigara turabigaruka ko handi hato muri ano makuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo polisi yaburijemwo imyiyerekano y'abiyamiriza ishamwe mpuzamakungu onu mu kuyiburizamo yamijaguye amasasu mu biyerekana ido n'ido ni mu kanya isa se mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri no nkuru nari nce ku masonga mu kanya aho polisi yamijaguye amasasu iburizamwo abiyerekana biyamiriza ishirahamwe mpuzamakungu onu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu tim harris ishimwe urubyiruko rubarirwa mu magana rwo mu burasirazuba bwa kongo ruri mu myigaragambyo kuva ku wa mbere ruramagana ingabo z'umuryango w'abibumbye za monusco ziri mu butumwa bw'amahoro ruvuga ko zananiwe guhagarika ubwicanyi bw'abasivile bicwa n'imitwe yitwaje intwaro kugeza ubu ikigo gikurikirana iby'umutekano kivuga ko abantu magana atatu na mirongo itatu aribo bamaze kwicwa kuva uyu mwaka watangira burugumesitiri wa beni buhindo bakwanamaha modeste yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko urubyiruko rwafunze imihanda hafi ya yose yo muri ako karere rusaba ko ingabo za monusco zava muri beni bwana buhindo yavuze kandi ko amasasu yumvikanye uyu munsi ari ay'abapolisi barashe mu gihe bafunguraga imihanda umuvugizi wa polisi yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo kugeza ubu umuntu umwe niwe wakomerekeye muri iyi myigaragambyo umwe mu rubyiruko rugize itsinda riharanira impinduka muri beni clovis mutova yavuze ko basaba ibintu bibiri birimo ko munusku igenda ikava muri ako gace asaba kandi leta ko yakora inshingano zayo ikagarura amahoro ahandi polisi yashweragije abiyerekana ni muri bena aha umuntu umwe yahasize ubuzima fidel niyongabo vyagenze gute ivyo bibaye iminsi itatu imbere yuko perezida patrice talon asubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora igihugu izo nteko mu ntango zarashimye yuko ibabaza mu maso mu nyuma hahava humvikana inkoho imyiyerekano yadutse mu bice bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora azoba ku munsi w'imana umuyobozi w'ibitaro vyo mu gisagara ca save jose gojo avuga ko vyakiriye umuntu umwe yapfuye n'abandi batandatu bakomerekejwe n'isoro amenyesha ko abakomeretse bose bazanywe muri ivyo bitaro abatavuga rumwe na leta bavuga ko yateguwe ku buryo azotsindwa na perezida talon ubu afise imyaka mirongo itandatu n'ibiri bavuga ko bakumiwe ku bijanye n'ayo matora mu gutotezwa na leta benin kiri hagati ya togo na nigeria mu kigobe ca guine cigeze guhayagizwa nk'igihugu kirangwa na demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi mu ntara irimwo kenshi umutekano muke yamara abanebagura leta bavuga ko ico gihugu caranzwe n'agahotoro inyuma y'uko perezida talon atowe ubwa mbere kuyobora igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu azohiganwa n'abanyapolitike babiri batazwi cyane mu matora yo ku munsi w'imana benshi mu banyapolitike bakomeye bari mu buhungiro canke barankiwe guhiganwa fidel reka ucubandaniriza ko n'ivy'urugendo rw'umushikiranganji wa mbere wa espagne pedro sanchez ku mugabane wa afrika urwo rugendo ariko arukora mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene abimukira bagana umugabane wa buraya bavuye muri afrika bogabanuka azogendera ibihugu vya angola na senegal bifise uruhara rukomeye mu vyerekeye imigambi mishasha y'igihugu ciwe yo gukomeza imigenderanire n'akarere ka afurika hamwe no kugerageza kugabanya ibitigiri vya bimukira abantu benshi bafitiye impungenge ko bishobora kwiyongera bivuye ku nkurikizi z'ikiza ca covid 19 bitegekanijwe ko pedro sanchez azoba ari kumwe n'abaserukira amasosiyete atari make y'igihugu ciwe abonana na perezida wa angola joao lorenso igihe aza kuba ari ku mugwa mukuru rwanda uno musi kwa kane ategerezwa kuzobonana kandi na perezida w'igihugu ca senegal Macky Sall ku mugwa mukuru dakar ejo kuwa gatanu azohagarikira inama z'abagwizatunga muri ivyo bihugu uko ari bibiri yongera agendere abapolisi bo mu gihugu ciwe bariko bakorana na bagenzi babo bo muri senegal mu gikorwa co kurwanya urudandazwa rw'abantu mu karere ko muri afurika mu burengero kegereye ibahari atlantique icicaro c'abo bapolisi barungitswe n'igihugu ca espanye muri senegal kiri ku mugwa mukuru dakar abategetsi ba Espanye bafise impungenge ko ingaruka z'ikiza ca COVID-19 ku vyerekeye ubuzi ishobora gutuma ibitigiri binini vy'abanyafrika barondera kuja mu karere k'uburaya vyiyongera kurushiriza benshi muri bo baciye muri ico gihugu abantu barenga ibihumbi mirongo ine na kimwe bavuye muri Maroc no mu karere ko muri Afurika mu burengero barashitse muri Espanye baciye mu mazi y'ibahari Atlantique mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abategetsi b'ico gihugu bapfunze abimukira ibihumbi n'ibihumbi mu makambi yashizweho mu mazinga ya Canary bizeye ko bazosubiza mu bihugu vyabo abenshi muri bo bazoshobora kurungika biba ku gushaka kwabo canke biciye mu masezerano n'amaleta y'ibihugu baje bavamwo barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi za youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayagezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gihugu c'u Burundi hakoraniye inama nkuru igira gatanu y'urwaruka rukomoka mu mihingo y'ico gihugu yose ino nama iri kwibera ku murwa mukuru wa politike igitega ikaba yatangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayitanguza yasavye urwaruka gukura amaboko mu mpuzu no kwanka kuba ibikoresho vya politike ibindi tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda inama rukokoma y'urwaruka yabereye igitega ku mugwa mukuru wa politike yitabwe n'abaserukira abandi mu rwaruka rukiri mu mashuri urwarangije amashuri abaturuka mu mashirahamwe yigenga abaturuka mu migambwe n'abandi intumbero y'iyo nama nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye no gukangurira urwaruka kwirinda indiyane za politike nyabuna biteho iterambere twebwe mu burundi tumenye yuko icyari cyaratunyoshe ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi uburundi burafise ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitera imbere none rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe urugamba rurwanya ubukene kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo harangwa n'ishari niho urwanko rubarizwa hama imijyano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo uko rero dusangiye umwasi icyo kibazo ntikiduhuze tuje hamwe umwe wese azana intererano yiwe gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde kugira urwo rwaruka rushike ku iterambere rirama abategetsi batandukanye bitavye nama barimwo umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abashingamateka n'abashikiranganji batandukanye basavye urwo rwaruka kwirinda ibiyayuramutwe kwirinda kwicara bata umwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbu n'ibindi mu gihe benshi muri urwo rwaruka buca rusubira gutangura igice ca gatatu c'amashure perezida ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza c'umugera wa korona kugira ngo ku munsi wa mbere baze baje ku mashuri bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo batagiye kwanduza abandi kandi ndabasabye rwaruka banyeshure mwese mubifate nka nkama ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja ku ishure atipimishije kuko azoba agiye kwanduza abandi umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe tade ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatandatu w'iyindwi umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko kwigisha urwo rwaruka gukunda igihugu guhindura ingendo kwankira abo bakoresha mu mpare za politike n'ibindi urwaruka mu gihugu cyose ruhamagarirwa gukorera mu mashyirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu urwaruka rurashima rugasaba ko bwo koroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi aha perezida ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere maze bagasaba ingurane muri banki y'urwaruka iheruka gushyirwaho na leta inama nk'iyi igize gatanu mu kiringo cy'imyaka ibiri gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashyirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa Pierre Claver nkuru Kigali ku byijwi ry'Amerika Pierre Claver nkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho urwego rujejwe iperereza RIB rwongeye gushengeza Madame Adeline Rwigara mu bihumbi bibiri n'umunani uyu muvyeyi wa Diane Rwigara yigeze gushaka guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu muribuka ko yari yarekuwe n'ubutungane inyuma yo kumweza ivyaha vyose yagirizwa mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye nawe amwemerera ko koko RIB yamushengeje yego yego ndarufite rwose hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushyashya nta mpamvu ntekereza na ntoya kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ikindi kandi yewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye wishwe urw'abashinyaguro mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ndetse iyo gahunda yabaye muri iyi minsi wikendi ishize yo kuri makumyabiri na karindwi yishwe mu kwezi kwa kabiri kuwa bibiri na cumi na gatanu ku itariki ya kane kandi nanone bihurirana n'uko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu nta kindi nzi cyaba gihari cyo muri iyi minsi uvuze ku byo kwibuka umutware wawe nk'uko umwise muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari we wayavuze byaba ari byo koko waba warayavuze cyangwa barayagutwerera yariya magambo n'ayange rwose niko nayavuze ibyo navuze niko biri hari aho uvuga uti bamubaze ndeba ushaka kuvuga asina paul rwigara ubundi uburyo buzwi byashyizwe ahagaragara n'inzego z'iperereza mu rwanda ni uko yishwe na agisida ntutekereza ko gushinja ubutegetsi kumwica bishobora kukuberera intandaro yo gukurikiranwa n'amategeko ntutekereza ko ariyo mpamvu wongeye gutumizwa
n'ubu nabisubiramo misiyo mutagoma niyo bantumiza nabisubiramo nabivuga ntarya indimi kuko byarabaye bamuzingazinze mu isashi ndebage n'umwana wanjye bari bamwegetse kuri vora iriya agisida bavuze ni ikinamico ibyo nibyo nafungiwe ibyo naburanaga n'uyu mwanya bibaye ngombwa nabiburana nta rimanganya ririmo ni nko kumubaga niko navuga kuko bamuzingazinze mu isashe baramupfunyika ari muzima babanje kumwegeka kuri vora iyo kinamico ya agisida bayikoze baramwirukankana dusaba kujyana nabo baranga tutazi iyo bamujyanye tugeze kuri polisi dusanga ku bitaro bya polisi yariya kacyiru dusanga bagiye bamuhondahonda ngo bamumare mu mwuka tugezemo baramutwima nabwo baseka agishyushye nari kumwe n'umwana wanjye ane rwigara ntabwo rero ari findafinda ni ibintu byabaye ku mugaragaro muri ariya magambo anyura kuri interineti hari ahantu hasa n'ahagaragaza yuko hari ibintu byinshi ucecetse ucecekanye utavuga kuko hari aho uvuga uti ngiye mu madetaye mwatangara kuki uceceka uratinya kuvuga mwese mutagoma ntacyo mpishira ubwo isaha rwose bitaragera ngo ibintu bivugwe nacecetse byinshi nacecetse abunzi banyiciye umugabo ku manywa y'ihangu baba bamuziza icyo tutazi bamuziza ibye nacecetse ubugome bw'indengakamere bw'abantu baje barigize intama ari ibirura lisite y'abamwishe n'ubugome bamugiriye n'iterabwoba ryari ryarabibanjirije hari ibyo ntavuze ntaravuga ubwo igihe nikigera nzabivuga ariko ntabwo nabihishe ntabwo nahishira ubwicanyi bwangiza umupfakazi bukangirira abana imfubyi bukagira abagore b'abanyarwandakazi abapfakazi bukagira ababyeyi impfusha bukatwicira abana ntabwo nabiceceka ni ibintu nahagazeho ni ibintu mpamya niba ari icyo rero banyohereje iyo komvokasiyo simbizi tugaruke kuri ririya jambo wavuze mu kwibuka hari aho wavuze uti uwiteka nyiringabo arakurambiwe arakuranduye arakwandagaje arakurimbuye urangije uti ubwo ndabwira agatsiko ntabwo ufite ubwoba ko muri uku gutumizwa hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi cyangwa se inzego z'abanyacyubahiro ukaba wabikurikiranwaho ntabwo bimpangayikishije ubwo bwari ubuhanuzi uti urwandiko rugutumizwa rufite ubu rero urimo uritegura kwitaba ubugenzacyaha ntabwo nzitaba mu cyunamo nta burenganzira bafite bwo kuntumira natangiye umunsi natangiye kunamira abanjye bazize jenoside yakorewe abatutsi kandi n'ubu ngubu ngikorerwa utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe ubugenzacyaha biramutse ari uko bigenze wenda wagerayo ntugire amahirwe yo guhita ugaruka cyangwa se wenda bakaba bagutindana urumva n'iki wavuga icyaba cyose icyo navuga ni ukuvuga ngo ntabwo nzava ku ijambo navuze kuko ntabwo ryari uburimanganyi kandi sinzareka gukurikirana abanjye aho bari barenganye nibashaka nibarambike ubugome hasi nibarambike ubugome hasi kuko mu ijoro hari imana itabara kandi ireba itarebera irindi jambo navuga ni uguhumuriza abanyarwanda aho bari hose cyane cyane abacitse ku icumu imfubyi n'abapfakazi bigunze badafite kirengera badafite igitabazi imana iduhana umugisha Geoffrey mutagoma ku rundi ruhande rwa ribe umuvugizi w'urwo rwego yabwiye ijwi rya amerika ko madamu adeline rwigara atarwitabye ni mu kiganiro yahaye kuri telefone mugenzi wacu venuste nshimiyimana akoresha ijwi rya amerika i londres mu bwongereza kugeza ubu ngubu tuvugana ntabwo yari yitaba
yabamenyesheje impamvu atitabye
kugeza ubu ngubu ntabwo impamvu atitabye yari yayitugezaho ntabwo arayitumenyesha umwunganira mu mategeko dufite amakuru atubwira ko yabandikiye abasaba yuko ugutumirwa kwe kwasubikwa kubera ko atari mu gihugu kugira ngo ashobore kuza kumwunganira ubwo busabe ntabwo turabubona ariko amasaha y'akazi ntararangira ubwo niba hari ubwo yanditse cyangwa ubwo busabe yabutanze ubwo buratugeraho mbese ubundi mwari mwamuhamagariye iki
icyo twamuhamagariye ubundi niwe ukimenyeshwa niwe kandi akimenyeshwa ahageze ubwo nahagera tuzakimumenyesha
amategeko y'u rwanda ateganya iki iyo umuntu atumijwe kuri rib ntiyitabe
umuntu uhamagawe n'umugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetswe kwitaba iyo rero atitabye uzamuha ubundi butumire
teri murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanirize ku kibazo c'abanyeshuri b'abarundi b'impunzi bari muri kaminuza ines ruhengeri mu rwanda batakaje imfashanyo yo kuriha amashuri bourse d'étude mu rurimi rw'igifaransa ni imfashanyo ahanini babuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ico gihe bari nka mirongo irindwi ariko muri abo harimwo abari mu mwaka wa nyuma bagize amahirwe yo kuronka ababasahiriza baraminuza hambavu yabo hari ariko abari bakiri ko bariga babuze uburyo bwo kuriha umwaka wabo wa nyuma mugenzi wacu frederic nkundikije yadutumiriye bamwe muri abo banyeshuri basiguye uko ikibazo cifashe mu batumire mugiye kumva harimo rock bideri ari mu bashoboye guheza amashuri n'aho agafashanyo kari kahagaritswe bideri asanzwe ari n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu rwanda regezo de izere ariryo rezo de jeune pour la solidarité le développement wundi ni jean claude nimbona nawe nyene yaraminuje ubu akaba abarizwa mikambi y'impunzi z'abarundi imahama clement kimararungu havugira abanyeshuri ni nawe atangura adondagura ingorane zugarije bagenzi babo muri kino gihe ibibazo dusanzwe duhura nabyo ni ibibazo byo gukora ibizamini by'amakuru nyine umuntu abajije kwiga cyangwa se kugira nyine kujya mu masitaje mbese n'ibindi bibazo duhura naho by'imibereho ya minsi yose kuko benshi muri twebwe nkano tubavuga ngo umuntu agafite abanyene hari fixe kubera ivyo bibazo vyo kuduhagarikira buruse vyadukozeho cyane muriko mwiga iki muri iki gihe twebwe twiga mu gisata ca laboratoire nka twese batandatu nyene izo ngorane z'ukura agafashanyo ka buruse zifise ingaruka nk'izihe muri iki gihe muriko mwitegurira kurangiza amashuri
ingaruka nini cyane ugereranije kuko bisa n'inkuko umenga ntabwo tuba turi ko turiga kuko iyo wize isomo bisaba kwita ukora ikizamini ibyo nayo niyo ngaruka mbi ya mbere igaragara ntidushobora kuja mu masare z'examen ngo dukore nta nubwo mbese tuba dufatwa nk'uko twize kuko ntabwo tuba twize no gukora amastage asoza mbese ari no yayo n'ikindi kibazo ni ivyonye vyo ku byo kwandika ibitabo nabyo nibyo bidukora ko cyane ntabwo tuba bitworohera kubera uburyo nyine bifise ubwo buryo nyine ahanini ikindi kintu nacyo kidukoraho ni uko kuntu tubaho uko tubaho mbese ibintu byo kuba bya minsi yose byankenerwa umunyeshuri asanzwe akenera bya minsi yose arara abanyeshuri basabira mbese byadukozeho ku ntuze ku buzima bw'umunyeshuri bwose gusa no kumenya bwarahagaze nubwo na cyane hari n'ibindi bibazo duhura nabyo mwatekanya gushikiriza urwandiko canke ibitabo muzoba mwanditse kugira ngo musoze umwaka mwategerezwa kubishikiriza ryari ibibazo bitegekanijwe ryari bimwe bimwe ntabwo turana hari ibyo bakoze twe tutarakora hari n'ibindi makuru ariko ariga turayakoze twategereza kuba twaratangiye kwandika tukagira adifesitation zo mu ntwara tuba twaratangiye kubyandika ariko ubuye ntabwo turi mu byo amasitaze nayo izotangura makumyabiri mirongo ibiri z'uku kwezi nyene hasigaye ndetse iminsi cumi n'itanu mutegekanya gutora inyishu ivyo bibazo biteye murabona ko uyu mwaka muzoshobora kurangiza amashuri yanyu tubibona neza ariko tuko turakomeza dusaba ubufasha dusaba ubuvugizi ahantu badushobora kudukorera poridwari hariho hose bishoboka yuko tushobora gukomeza ubwiza rock bideri mu mwaka uheze twaragiranye ikiganiro ico gihe mwari mufise ingorane nk'izo clement kimararungu afise muri iki gihe hamwe n'abagenzi be batanu ico kibazo mwagitoreye inyishu gute ko mwarashoboye gushikiriza ibitabo byo guheza umwaka mwarashoboye gukora ibibazo eka murashobora no kuronka urupapuro rw'umutsindo ivyo bibazo mwebwe muri mu banyeshuri nabo nyene batari bafise buruse buruse yabo yari yahagaritswe mwabishoboye gute murakoze cane frederic kw'ico kibazo mumbajije mbanje kongera kubaramutsa nongera ndamutsa abanywanyi b'ibi vya amerika aho bari hose rero iki kibazo mumbajije ngenda kivuge ubu nk'uhagarariye ishyirahamwe ry'abajene abajene bishyize hamwe kugira ngo bafatane mu nda kandi biteze imbere bita regeso izere hama mu mwaka uheze twari twavuganye ku kibazo cy'abanyeshuri bari bahagarikiwe bourse d'étude na mezo shalome hama kumbure ntibyakunze ko dushobora kubona uburyo bw'uko twabona amahirwe y'uko basubira kongera kwishyura kugira ngo turangize ayo mashuri yacu ariko twagumye dukora perezwaye dusaba ubufasha dutera akamo hirya no hino kugira ngo twumve ko hari umugiraneza yo twumva akadufasha kugira ngo tube twubasha kurangiza ibyo bikorwa byarangiza umwaka w'amashuri wacu kugira ngo tube twurangiza amashuri icyo bita lisansi twaragumye dutera akamo cyane cyane mazi ko twakoze ibiganiro byinshi haba kuri rwanda amerike bbc mbere ku bitangazamakuru bitandukanye nk'uko rero mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye n'ibiki twaragize imana imana iracizira iratumurikira tubona umugiraneza yashoboye kwishurira abanyeshuri bari muco uwo mugiraneza yise imajensi ni ukwita mu buryo abantu bari mu rutonde rw'abantu bihutirwa cyane kuba bofashwa hafashijwe abantu bari mu mwaka wa nyuma bariko barakora ajya amatwavo dofe detide ariyo aribyo bitabo ubushakashatsi rero yarabashije umugira neza kudufasha arishurira abanyeshuri bose bari mu mwaka wa mu banyeshuri twavugira harasigayemo abanyeshuri bari mu wa gatatu ari bo baba bafite ikibazo kuko mezo sharome yari yasubiye kubahamagaza kugira ngo ishobore kuba aribo barihira ariko kandi ntibashoboye kubona amahirwe yo kongera gusubizwamwo bongeye gukurwamwo ubwo rero twari duhagurutse na cyane cyane nk'ishyirahamwe tugira abajene cyane cyane kugira ngo dufatane mu nda twiteze imbere abo bagira neza babafashije bogira akamaro kahe abo bandi banyeshuri bari kumwe na kirema kimararungu nabo abo bagira neza barashaka kubafasha impanuro muha kirema kimararungu kuri icyo kintu niki kuri icyo kibazo mumbajije by'ukuri nosaba abanyeshuri bafite iki kibazo nk'uko twagitanguranye kwihangana tugashishikara gusenga imana ariko kandi dushishikaye kwitura abagira neza batandukanye harimo n'abadufashije batubwiye ko bariko baragerageza barabe nubwo bigoye nimba hari icokunda ariko kandi ntabwo dufite inyishu imeze neza y'uko hari igishobora gukorwa ariko muri byose dushishikaye gusenga imana kugira ngo ikinzira dukora na pereziwari kugira ngo umugiraneza uwo ari we wese yokumva ibiji ko yofasha aba banyeshure nicyo gituma dushishikara nka regisobe izere umuryango w'aba bajene barangira gufatana mu nda no gutezanya imbere kugira ngo umugiraneza ukumva ko yofasha abanyeshuri kugira ngo bagere ku ndoto zabo murakoze murakoze jean claude nimbona impanuro muha bagenzi banyu bariko baritegura kurangiza amashuri nizihe bafise ibibazo nk'ibyo mwari mufise mwakwezi murakoze cyane nk'uko mubivuze natwe ibibazo twarabiciyemo umwaka uheze kandi nk'uko bivuze hari ibiganiro byinshi mwagiye mudufasha biratambuka haba kuri bbc haba ngaha ku ijwi rya amerika cyangwa n'ayandi majournale mwagiye mubona ya urn itangwa neza n'ibindi ni ukuvuga ngo nk'impanuro twobaha ahanini ni ukwizera bagasenga bagakomeza bafatanye mu nda nk'uko twamye tubikora n'ubwa mbere kuko natwe harageze igihe nk'iki gihe bari mu natwe tumera nk'abiheruye hanini ariko ku kanyuma tubona umugiraneza nk'uko bigerero yabivuze aratanga kondisiyo aravuga ati ngiye gufasha abantu basigaje iminsi mikeya bari mu mwaka wa nyuma kugira ngo batagwa mu wundi mwaka bari basigaje umwanya muto kuko narijya nibo bari bakeneye amafaranga make cyane paraporo y'abandi icyo twabasaba ahanini no gufatana mu nda hama bakanasenga kuko nk'uko bideri yabivuze amapereduwaye arashishikaye aba dusaba nk'uko yabivuze washoboye kudufasha ariko kugeza iki gihe nta nyinshi iri podisite turaronka ni ukuvuga ngo icyo tubasaba ahanini ni ukwizera no gusenga kuko ntawuzi ko ibintu bigenda ushobora kuronka n'undi muntu adufasha akubumva ati reka mfashe bano bana ko ari batanu nabo barabe kugira ngo bashobore gusoza igikorwa bari baratangiye hamwe no kubasaba ngo bakomeze kwihangana turazi biragoye cyane ntibyoroshe ni ukugira umutima ukomeye wa rugabo tubasaba ngo bakomeze bafatane mu nda ibihe ntibyoroshe barimo banyizera ko ejo cyangwa hirya y'ejo bishobora gukunda hirya natwe utari na bake cyane bikaba byarakunze ko bishobora gutambuka murakoze cyane
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
akabino ngaha duciye dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fasile gebeho byari bihagarikiwe na frederic nkundikije twempi ku izina rya bagenzi bacu twafatikanije mu kubategurira ano makuru twabateguriye twongera tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya korona tubike banuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye